iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese aho muri hose ikaze kuri radiyo yanyu mu kanya muri kiganiro muri isanga turagaruka ku bitekerezo ku buryo bwo kwihangira imirimo turanyarukira mu karere ka rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda radiyo ijwi rya amerika mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ijana na kane n'ibice bitatu aho ni mu rwanda mu burundi ho mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje aderesi yacu ya imeri ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo com turi no kuri facebook ijambo ni radiyo yacu vowa site yacu ya interinete ni wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com ikiganiro muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi muri isanga nshuti bavandimwe ku ijwi rya amerika i washington dc hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi nongere mbaha ikaze kuri radiyo yanyu ku murongo wa telefone turi kumwe n'umwari asumutahu wa mariya afite uruganda rwenga divayi n'umutobe mu gihingwa cyitwa beterave ni ijambo ry'igifaransa nta ry'ikinyarwanda twabashije kumenya uwari turusha ariko yaza kudutera akamu kuduhamagara ibyo rero ibyo ari byo byose uyu mwanya ni w'ikiganiro muri isanga cyo ku munsi wa gatanu twahariye abari abategarugori abigeme n'abapfasoni umutumirwa wacu rero nk'uko nari mbivuze ni umwari asumuta uwamariya ufite nyine urwo ruganda rukora umutobe na divayi yashinze na koperative y'urubyiruko agamije gufasha bagenzi be yahawe ibihembo bitandukanye byamufashije mu ruganda rwe kandi afite n'imigambi yo kwagura ibikorwa bye ni bimwe rero bita made in rwanda ibikorerwa mu rwanda uwo rero ni umusogongero narimbahaye mube hafi ya radiyo yanyu kugira ngo atwungure inama n'ibitekerezo muduhe rero telefone zanyu zimwe twamaze kuzibona kuri facebook tuze kubaha umwanya muganire telefoni yacu ya whatsapp mutwandikiraho cyangwa mukaduhamagara ni ukubanza akamenyetso ko guteranya kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe reka rero twakire umutumirwa wacu asumuta uwamariya uraho urakomeye yego haye ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze cyane yego ushimiye kuba wemeye kuduha aka kanya nzi ko ufite ibikorwa byinshi urimo ariko nkaba nagira ngo uganire n'abakunzi b'ijwi rya amerika ndabona ko hari abafite amatsiko navuze kuri facebook icyo turi buganireho mbona hari abafite amatsiko n'amashyushyu yo kumenya aho uruganda rwawe ruri nagira ngo rero mubanze mutubwire muri makeya urwo ruganda ruherereye hehe neza na neza mu rwanda
murakoze uruganda rwanjye ruherereye i rubavu ahantu bita amahoko nkaba nkora umutobe wa beterave nkakoramo na divayi ya beterave icyo bita vin vin rouge
ye watubwira se uko icyo gitekerezo cyo gushinga uruganda nk'urwo cyakujemo nk'umuntu ukiri muto nkawe sinzi niba watubwira n'imyaka yawe cyangwa se niba ari ibanga ntabwo nifuje kubivuga ntabanje kukubaza watubwira uko icyo gitekerezo cyaje
igitekerezo cyajeho nari ndangije kwiga iniverisite nkabona ku isoko ry'umurimo nta kazi kandi nkumva ngewe ntabwo kuko nari ndangije iniverisite ntabwo nari ndi hahandi ho kuzambwira umubyeyi ngo ampe buri kimwe cyose nkeneye kandi yarangiye minerivare natangiye rero ncuruza ncururiza abandi ncuruza imboga ntabwo byari byoroshye ko n'abambonaga twiganye baransekaga bavuga ni gute umuntu wo muri kansiye abyuka saa kumi z'ijoro saa cyenda z'ijoro ajya gucuruza imboga nazicuruzaga kwa musangana noneho byasaga kubyuka nijoro kuko saa kumi n'imwe baba barangije kurangura resitora hoteli n'abariya bacuruza ku bitaro mu mujyi wa kigali niho niho barangurira ntabwo rero byaje kunyura ko naje kubivamo ndavuga ese ko mvuka rubavu ariho haturuka imboga ni gute najya nkorera abandi kuko iki ngewe ntagenda ngo njye nzihinga mbaranguze ko nabonaga ntabona amafaranga yo kugura umugabane umugabane wari miliyoni n'ibihumbi magana ane nagiye guhinga imboga ngenda nzi ko nzunguka ariko siko byagenze narahombye cyane ariko ntabwo nigeze ncika intege narakomeje mugomba kwanjye navuyeyo nkunda beterave nikoramo amaji yamara iminsi ine ikaba yapfuye yahiye bituma mbasha gutekereza kuyikoramo wayini wayini yo nayo itangiye kuyikora ariko ntabwo yabaga wayini neza kuko ntabwo narabyuye yabaga divayi nyuma naje kuza gukorana n'abanyamahanga i musanze mu gukorana nabo nabakoreraga juyisi n'ubundi nabakoreraga umutobe wa beterage bakawukunda cyane mu kuwukunda rero nibwo naje kugira amahirwe mpura n'umwe ufite anko we nyirarume ukora mu ruganda rw'amawayini rw'amadivayi noneho ko nakoraga nkora amarisaci kuri interineti mbikora ntibikunde aza kuza kunkonekisa nawe aduhuje rero nibwo yatangiye kwigisha gukora wa ya divayi noneho nza kubyiga amatireni ndabyiga ndayitangira ndayikora nza kugira n'amahirwe kuko nkitangira kuyikora nahise mbona abakiriya benshi ntabasha guhaza nibwo natangiye kumenyekana rero mu rwanda hari ukuntu tugira ama oporutuniti menshi nza kujya muri tugira amahirwe menshi nza kuza kujya muri kompetisiyo mu marushanwa yaberaga ku rwego rw'igihugu hari ukuntu urubyiruko ruhura mukerekana aho mugeze mu kwihangira udushya nza kuza kuba umunyamahirwe utwara igihembo cy'uwo mwaka cya miliyoni eshanu mu kugitwara rero n'abayobozi batekinze kuri wayini yanjye baratungurwa kuko divayi yanjye ni nziza n'ubundi imera nk'iziva hanze ariko n'ubundi iyanjye irusha ziriya ziva hanze kuryoha
tumenyereye ariko divayi ikorwa mu mizabibu iyo ngiyo yawe uratubwira ko irusha izo zindi zo mu mizabibu uburyohe irusha izo mu mizabibu kuryoha ubwo rero nza kuza kongera muri uyu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi njya muri mu marushanwa yo muri beka naho ngira amahirwe ntwaramo igihembo cya miliyoni icyenda ibyo byose ni ibintu byagendaga bimpa amahirwe yo kwagura umushinga wanjye nkakora uruganda na n'ubu ndacyafite uruganda ruto ariko ndateganya kugira uruganda runini cyane muri bibiri na cumi n'icyenda nzafite uruganda rufatika
ayo mamiliyoni urimo uvuga hari abashobora kwibaza ngo ni amadolari cyangwa se amafaranga y'u rwanda ni amafaranga y'u rwanda urimo uvuga aho ngaho izo miliyoni eshanu na miliyoni icyenda
ni amafaranga y'u rwanda na nyuma yaho naje mu bintu bya bds naho hari ukuntu baha amahirwe urubyiruko noneho bagaturanya n'imishinga babona ko ari myiza naho nagize amahirwe baramfata ubu naho narangije gutoranywa ndi mu banyamahirwe bazahabwa miliyoni icumi urumva ayo mafaranga yose nagiye mbona niyo nshaka kwaguramo nkakora ikintu gifatika kugira ngo mbashe guhaza isoko mfite
none gutangira bya nyabyo watubwiye ko watangiye ucuruza imboga mbega nk'icyo gihe uzicuruza avuze ko bagusekaga abandi bagenzi bawe umurisansiye umuntu wize kaminuza akaba arimo gucuruza imboga muri icyo gihe ibyo ari byo byose nubwo wagize ikindi gitekerezo cyiza kandi cyunguyeho kikagufasha kuba ugeze aho ugeze ubu ngubu wabonaga bigutunze
byari bintunze byari bintunze nubwo bansekaga ariko nabashaka kubona amavuta nabashaka kubona imyenda yo kwambara ntagiye kurishya mama ngo musabe angurire buri kimwe nkeneye cyane ko nabonaga ko kundihira ishuri nari naramuvunnye byari byaramugoye bivuze ko nta murimo umuntu yagombye gusuzugura
nta murimo umuntu yagombye gusuzugura kuko hari ukuntu mu rwanda urubyiruko tuzi ko ibintu byo guhinga ari iby'abakecuru ari iby'abantu bakuze kandi tuka- tuka- tuka- twumva ko ari iby'abantu b'abakene ariko ubu ngubu njye bingejeje kure guhinga nibyo byampaye imodoka ni njye responsable mu rugo icyo nshaka cyose ndagikora ni ibintu birimo amafaranga Mhm. neza watangiye ryari mu buhe mwaka
natangiye muri bibiri na cumi na gatandatu mu kwezi kwa mbere nibwo natangiye guhinga mu gukora wayini nayishyize ku isoko mu kwezi kwa gatanu mu kwezi kwa cumi n'abiri nibwo natangiye gutwara awadi ibihembo Mm. ntabwo ari igihe kinini ubu turi mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani hashize igihe gitoya rwose turacyari mu kwezi kwa mbere kwa bibiri na cumi n'umunani ariko urumva ko umaze kugera aho ugera Eh, niba umaze kubona imodoka uyikuye muri ibyo bikorwa byawe ukaba utunze umuryango eh, birumvikana ko hari ahantu hari intambwe umaze ku- gutera kandi utubwiye ko ushaka no ku- kwagura ukareba ko wagera wagera ku bindi bintu eh, birenzeho none muri make ibikoresho ukoresha tuvuge nka beterave u- u- ukoresha uzikura hehe
beterave natangiye bingora kuzibona kuko rubavu barazihingaga ariko zigapfa ubusa ntibazigure ariko ubu ngubu eh, mfite abahinzi nkorana nabo hari na koperative y'urubyiruko nigishije guhinga kugira mbereke ko habamo amafaranga kugira ngo mbereke cya kintu bumva ko guhinga ari iby'abantu bakuze natwe urubyiruko dushobora kubibona kandi bikaduha amafaranga a- atari byo kuvuga ngo nimba urangije kwiga uzajya mu kazi ko mu biro ubwo rero iyo koperative niyo abana mirongo ine nabo bamugira beterave turakorana iyo zeze ndazigura
ye reka twibutse ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga ikiganiro cyo ku munsi wa gatanu twahariye abari n'abategarugori ni ukuvuga ab'ibigeme no- na- na- n'abategarugori cyangwa se abakenyezi mu burundi nagira ngo tujye noneho ku murongo wa telefone twakire bamwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika batangiye kuduhamagara nguhereho mu rwanda bikora imana turi kumwe turi kumwe Ye, wiriwe neza muri aho urahura umwaka mwiza kandi ni umwaka mushya muhire ye none u- urifuza kubaza asumuta cyangwa urashaka kumwungura inama ndifuza kumu- kubaza umutumirwa ye
mbere ya byose mbanje kumushimira ko yagize uwo muhate wo gukora Mhm.
urubyiruko mu rwanda ruhari ni rwinshi rwize ariko se mu by'ukuri yabasha kuduha inzira yanyuzemo yabasha- yatumye abasha kugera kuri iyo mashini yatumye abasha gukora iyo beterave Mhm.
Me- mbese i- inzira yanyuzemo kugira ngo abashe kugera kuri kuri iyo tekinoloji yo kuba yakora umutobe muri beterave Mhm.
kuko birumvikana ko urubyiruko dukora ariko kuba twagera kuri ubwo bushobozi biba bigoye ese nta bandi baterankunga yabonye yaba ari iyo mirima yahingi yahi- yakoreshaga ahinga akuramo izo mboga mbese biba bigoye hari ahantu byanze bikunze hari ahantu umuntu agomba kugira atangirira Mhm.
natunyuremo muri make ati nahereye kuri iki ngiki bigenda bizamuka gutya duhe porosedire Mhm.
murakoze urakoze cyane bikora imana Eh, twakire na Ara- piyeri Eh, reka tubanze twakire piyeri mbere y'uko duha umwanya ah, n'abandi bakunze b'ijwi rya amerika cyangwa na ubanza uba- ugasubiza abangaba piyeri uranyumva Eh, ikaze ku ijwi rya amerika Eh, umwaka mwiza
murakomeye Eh, turakomeye nawe se
ndakomeye ndashima imana Eh, wowe uherereye ahagana hehe
ndebe i kigali mu rwanda Mm,
Mm, Ye.
nanjye nako- nakurikiranye ikiganiro cy'umukobwa asumuta n'abishimiye kurema mhm, ko ari umuntu wagize akigoro ko kugira ngo akore ateze imbere n'igihugu mm,
Eh, nari mfite ibibazo bibiri ndashaka kumubaza mm,
kugira ngo atangire umushinga wiwe atangure abone imashini yo gukoresha kugira ngo abone iyo nama yo kugira ngo avange ibyo bintu byabizi ntabwo byamutwara amahera menshi amahera yakuye he mhm.
ikindi mubaza kuri runo rwego agezeho biramutsa bike kugira ngo yongere umusaruro kugira ngo n'abandi banyarwanda bashobore kuronkamo akazi mhm.
nibyo ngibyo namubazaga urakoze cyane piyeri reka noneho ubwo nk'umwanya asumuta abasubize asumuta ibibazo birasa Urakoze.
nkaho bihuye rwose
Mm, ah, uwa mbere yafashije ngo mbese na ni gute nabishoboye imashini nazikuye ntangira ntabwo mu by'ukuri natangiranye amafaranga menshi kuko nta n'igishoro nari mfite nahereye ku bihumbi makumyabiri ibyo bihumbi makumyabiri nabyo ntabyo nari mfite mu by'ukuri ko amafaranga nari narakuye mu gucuruza imboga nari naragiye kuyakodeshamo umurima wo guhingamo noneho nibwira ko nzunguka ahubwo ndahomba naje kuza rongera muri ahantu ntuye hari ikibina hari ukuntu abantu bizigama njya mu kibina cy'abakecuru bizigama ibiceri magana abiri buri cyumweru nibyo nahereyeho nkajya nizigama ariko umugambi nari mfite kwari kugira ngo banyemere nk'umunyamuryango noneho babashe kunguriza naje kubabwira aho banguriza ibihumbi makumyabiri nibyo natangize nahereye ku ibido imwe ya litiro makumyabiri aho niho nahereye mashini ntabwo natangiranye mashini ndende kuko ubushakashatsi nakoraga nta mafaranga nari mfite bwo kuzigura nahereye kuri rape rape ngira ngo murayizi ibasha kumfasha ku gusya gusya beterave noneho nkabasha gukora wa mutobe ntangira nteka ngateka mu isafuriya bisanzwe ariko ubu ngubu kubera bya bikombe nagiye ntwara mfite imashini iteka nkagira n'imashini ibasha gusya za beterave ntaho nahereye ntabwo nahereye hejuru ikindi kibazo bambajije nacyo kijya gusa n'icya mbere imashini nahereyeho ngira ngo byo nabivuze ahubwo ku kintu cya ni gute abandi nabo nakorana nabo ni ukuvuga ninagura mfite inzozi zo kwagura nkagira uruganda runini mbese sinshaka no kuzaguma mu rwanda gusa hari amarushanwa aba ku rwego rw'isi abera mu budage aho berekana ibintu by'amarikeri nayo mfite indoto zo kuzageramo inzoga zikomeye
inzoga zikomeye mfite indoto zo kuzajyayo nayo nkayitabira kandi ndizera ko naho nshobora gutsinda uratekereza ko bizava muri beterave izo rikeri izo nzoga zikomeye urumva muri beterave ishobora kuvamo cyangwa urashaka gukoresha ibindi ivamo ivamo kuko natangiye no kubikoraho ubushakashatsi mu rwanda rero ndimo ndateganya mu kwa gatatu ko nzaba ngeze mu ntara mu ntara zose z'u rwanda nzaba nahageze kuko ubu ngubu nkorera i rubavu i musanze na kigali ariko n'ahandi ndateganya kujyayo vuba aho niho ucururiza iyi nzoga ya divayi n'umutobe
niho ncururiza mu rwanda ariko no muri congo naho mpafite abakiriya ndetse na mozambique naho nkorana nabo
urateganya rero gukora n'ibindi bintu byagutse ubwo ubwo bushakashatsi urimo ukora ni ibintu wize mu ishuri ni ibintu ukunda byakujemo gute kugira ngo icyo kintu uhagurukire kugikorera ubushakashatsi
ntabwo nabyize mu ishuri kuko mu ishuri njye nize ibijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe clinical psychology ariko kuba narahawe training nabyo narahawe amahugurwa yo kubikora nabyo ni ibintu ni ibintu nizeho rero akaba ari ibintu nkunda niyumvamo ku buryo numva ariyo domeni yanjye niyo mpamvu nkomeza kubyiga no kubikunda
wagize n'ubutwari bwo kujya mu kimina cy'abantu b'abakecuru kandi ukiri umujene nyine nk'uko nabivugaga dutangira uracyari mutoya ariko ntiwatinye kubegera ngo babe baguha inama kandi banagufashe muri ubwo buryo bwo kwegeranya amafaranga hamwe
ntabwo natinye kujya mu kimina cy'abantu bakuze kuko burya abantu bakuze nibo babasha nibo babasha kungira inama muri ibyo by'ubuhinzi bakangira inama y'ifumbire nafumbiza bakambwira igihe imyaka yerera kuko nari mbigiyemo ntari nsanzwe mbikora nibo umunsi ku munsi babasha kumba hafi
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga twongeye dusubire ku murongo wa telefone twakire na olivier turi kumwe
turi kumwe cyane ndabahaye mwiriwe abadukurikiye ku ijwi rya amerika ndetse na mwaramutse bivanye n'umwe umwe wese ahari komera none urahagana hehe wowe urahagana hehe
ugenda bujumbura mu burundi mbanje gukeza asimuta kuba yaragize icyo gitekerezo kandi akagikora kigasohoka hama ndamuvurije n'umwaka mushasha wa demire diziriti uzumubera umwaka wo kubandanyamo ibikorwa byiwe neza hama nagomba kumubaza ni igiti cyamubereye intambamyi mu ntango itigeze kimworohereza cyabaye nk'ikiza gukinga uwo mwuga wiwe yari atangije mbega n'igiti yewe ariko arakora kugira afashe urundi guharuka nkawe wewe agira amahirwe ko yabonye aho byamugoreye mugabo akabandanya umugambi agashika aho yifuza ku buryo n'ubu abandanya gutera intambwe ku rwego mpuzamakungu akaba abona yuko itsinda n'iherezo azomenyekana hirya no hino mu isi ndetse n'ibikorwa byiwe bigashinga imizi mu karere no hirya y'akarere ni igiki yofasha abari mu runganwe rumwe nawe haba mu byiyumviro mu bikorwa ni izihe ntambamyi abona ashobora gushikiriza nk'abo kwifuza kumufasha aho ndavuga nk'amabanki hari igihe usanga amategeko rimwe na rimwe atoroshe bivanye n'ibyo aba asaba abantu bakiri bato bato biyungunganya mu migambi mito mito ugasanga byoba byiza yuko yokwagura umugambi wiwe mugabo akabura uburyo uyu munsi ingorane agira zijyanye n'uburyo arashobora kuzishyikiriza mu batware batandukanye bigashobora gukemuka atangorane ku buryo imigambi y'ibibandanya gutera imbere ndabipfurije wikende nziza mugira amahoro urakoze cyane nawe wikende nziza olivier hanyuma asumuta wumvise ikibazo cya olivier
ntacyumvise olivier arakoze cyane kandi nawe ndamwifuriza umwaka wa kugira umwaka mushya muhire ikibazo nahuye nacyo ngitangira ni icy'isoko ryambanye rinini nta buryo cyinshi bwo kurihaza kuko nahereye kuri litiro makumyabiri ariko zirakundwa noneho muhana ikibazo cyo kudahaza isoko ariko nagiye ngikemura buhoro buhoro bitewe no kwitinyuka nagize nkajya njya ahagaragara icyo nakoze rero ngo mfashe urubyiruko bagenzi banjye ni ukugira ngo nabo ndakanguriye kujya mu buhinzi n'ubworozi aho babona ko ari imirimo idafite agaciro noneho kugira ngo mbereke ko harimo amafaranga cyo naragikoze ubundi kumwe n'urubyiruko mirongo ine nabivuze muri koperative ikindi nagira inama urubyiruko nabagira inama yo kugira ngo bitinyuke burya urubyiruko turitinya cyane cyane cyane abana b'abakobwa dukunda kwitinya nabagira inama yo kugira ngo bitinyuke hari amahirwe menshi hari ukugana banka hari ndetse banki zihaba zo zitanga n'inguzanyo ariko ku rubyiruko bishyura kuri inyungu iba ari nkeya cyane nkabagira inama yo kugana banki ariko ikibazo gikunda kubamo hari ukuntu umuntu afata amafaranga y'inguzanyo agahita yumva ko ibibazo yari afite agiye kugura imodoka ko bajya bigomwa iyo bafashe amafaranga y'inguzanyo n'inyama ntabwo zirya n'urukweto ntabwo urugura aba ari ay'inguzanyo nyine ubasha kwaguka mu mutwe kugira ngo ukore bya bindi bizatuma ahita yunguka ukishyura ukagira n'icyo usigaramo
birumvikana yabazaga olivier nabajije niba intambamyi mugira mufite uburyo mushobora kuzishyikiriza abashobora kubafasha aha yavugaga nk'amabanki niba byoroshye kugira ngo mubone inguzanyo
biroroshye biroroshye ko hagiyeho ikigega cy'urubyiruko cyitwa bdf gifasha urubyiruko ndetse n'abadamu ndetse uretse n'ibyo ngibyo ibindi bibazo umuntu ahura nabyo muri ba rwiyemezamirimo bakiri batoya bagiye bashyiraho ibintu by'ihuriro bakavuga yenda urubyiruko rukora ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi bibumbiye mu cyitwa riyafu abakora ibindi nabo baba bafite ikindi kintu nabo bari kumwe babanamo n'abayobozi bagatumira abayobozi bakabasura bityo ibibazo byabo bakabasha kubibagezaho bakabibafasha kubikemura
kutitinya rero ni inama ya mbere uhaye urubyiruko cyane cyane abakobwa kutitinya kandi bakitabira ibikorwa bagashyiramo ingufu kandi ntibasesagure reka twakire na sayidi sayidi uranyumva
ndabumva neza mwiriwe wiriwe urakomeye
ndakomeye imeze neza nta kibazo
urahagana hehe rero umwaka mwiza kandi
ndakuri twese ndi mu burasirazuba bw'igihugu mu rwanda yitwa nyagatare nashaka kubaza uwo mushiki wacu mbanza kumushimira ku buryo akoramo n'uburyo agerageza kubahiriza gahunda za leta icyo bita kwigira cyangwa se made in rwanda ariko nagira ngo abisobanurire ku bijyanye n'imbogamizi zijya zikunda kuvuka zijyana n'ubuziranenge ibijyanye n'ubuziranenge bw'inganda gushinga inganda mu rwanda ni gahunda ya leta kuko leta ifashamo abantu bakangura kuzishinga ariko hajya havukamo ikibazo cy'ubuziranenge ugasanga inganda zavutse ejo kumva zahagaritswe ese we afite ingamba ze zo guhangana n'icyo kibazo cyangwa se we n'ikigo gishinzwe gukemura iby'ubuziranenge we yabashije kubikemura ati natugira inama kugira ngo n'abandi bakanguke bamenye cyane ko hari na bdf ibigo gutera inkunga imishinga mito n'izo nganda zirimo ni ikintu baricyo ndashaka kuvuga mu bakozi urakoze cyane sayidi udusuhuriza b'inyagatare none asumuta sayidi aravuga ku kibazo cy'ubuziranenge bagira inama
arakoze cyane sayidi ikibazo cy'ubuziranenge ubu ngubu hari gahunda yagiyeho cyane mu rubyiruko ikizamuka hari gahunda bashyizeho yitwa zamukana ubuziranenge aho rwiyemezamirimo ugitangira umushinga we ahera hahandi hasi atangiriye ajya mu bintu byo gushaka ubuziranenge adategereje kubanza gushyira ibicuruzwa bye hanze babone kujya gushaka ubuziranenge iyo gahunda irahari nimba atarayizi irahari ndetse iri no mu gihugu hose hari iyo gahunda yitwa zamukana ubuziranenge baradufasha mukazamukana nta kibazo rwose nigeze ngira mpura nacyo cy'ubuziranenge
ku buryo ugiye gutangira nkawe wagombye kubereka imashini ukoresha mutababarire ndumva telefone zitangiye kumera nabi irimo iradusubiramo ufite radiyo iruhande rwawe asumuta
oya
keretse niba reka mbaze ku buhanga bw'ibyuma niba ntabwo uri hafi yayo se
oya ntabwo ndi hafi ya radiyo bivuyemo noneho agomba kuba ari undi munywanyi w'ijwi rya amerika utegereje ushobora kuba afite radiyo hafi ye ye ndumva bikemutse ikibazo kirakemutse navugaga nti muri ibyo bijyanye n'ubuziranenge iyo ugiye gutangira nkawe ujya gutangira waravuze uti ngiye gukora umutobe ngiye gukora divayi noneho ukayerekana imashini uzakoresha aho uzakorera tubwira uko bigenda
iyo ugiye gutangira umushinga wawe ukora wa mutobe wawe noneho warangiza ukabashyira ukagenda ukababwira iki cyangwa se utaramutangira mfite igitekerezo cyo gukora ibi n'ibi noneho ukabashyira nkeya muyo wakoze sampo nkeya noneho barangiza bo barayipima mugatangirana gukorana bakagenda bakugira inama ndetse n'ibirimo bibi bagenda bakubwira buryo ki wabikosora ni uko nguko mugenda mukorana ukagenda wagura ibikorwa byawe ukorana n'ubundi n'ikigo cy'ubuziranenge
hanyuma aho ukorera se aho ubwo utubwiye ku ruhande rw'ibyo wakoze
bagera igihe bakagusura bamara kugusura bakakugira inama z'ukuntu uhakora noneho ukagenda uhakora batagufunze ko baba babona ko ufite umwete wo kubikora ugenda ubikora bakakubwira ibyo uhinduramo mukagenda mukorana gutyo ariko mu rubyiruko muri iyo gahunda yazamukana ubuziranengeho hari n'amahirwe kuko rdb ikuruhira mirongo itanu ku ijana nawe ukiruhira undi mirongo itanu ku ijana wumva ni amahirwe bidufasha kuba twakora twazamukana ubuziranenge
ndibwira ko bisobanutse niba hari wumva agifiteho ikibazo ubwo baraza kukubaza mu kanya reka twakire na patrice patrice uranyumva yego kuriza umwana se umuriye urwara mudusuhurize
ego ye bizu bizu ndabifuriza umwaka mushasha umwaka mwiza nawe n'umuryango wawe n'abandi bose muri kumwe murakoze nsubira no gushima ijwi rya amerika kubera ingene usanga mugerageza amadomene atandukanye yose y'ubuzima bw'igihugu mukayagerako murakoze
ego hama iminsi iheze mwe mwasumiye mujya mu ntu ngo yo bakora intebe zo mu mapine gusa icyo kiganiro cyabaye ntari hafi ngo ngerageze gukurikirana kubera njyewe nanjye i burundi bujumbura bafite akateriye gakora intebe muri akandi intebe abantu bamenyereye intebe ziba zivuye muri bambu cyangwa mu byo bita rote umuntu akaba ariko aramenyereza buke buke kugira ngo arabe yuko yogerageza kumutunga ahubwo nawe wari ukwiye kuzatuganirira wari ukwiye kuzadushakira umwanya nawe ukatuganirira ukaba umutumirwa komeza
ntamanje ku bisanzwe naho ibyo ndabikoreramo bize ibijyanye na agoronomi ku buryo iyo numvise umuntu ashoboye gukora ibintu nk'ibyo uwo mutumirere wacu akora birandyohera cyane kubera ko ukunda ubuhinzi
ego nkaba nifuzaga kuzokorera cyane mu bijyanye kubera hari abantu benshi bamaze kubyandika ko zirya by'amamemwari bwabo ntagire n'umwe abideveropa ngo abikore ibintu byo gukora inzoga yo mu bijumbu kandi inkuru mfise inkuru mfise ni uko aho mu rwanda hari umuntu abikora kandi amaze gutera imbere nawe kandi n'urwaruka nzi yuko byozoshoboka mukazomurondera kumbure yo kwesitira benshi kubera ibijumbu ni ibintu muri ibihugu byacu tubona ngo ni ibintu byo hasi kandi ari ibintu bisa kamaro ushobora kubamo ibintu byinshi yewe rero hanini kuri uwo mutumire w'uno munsi nashaka kumubwira ati burya waratanguye wabereye urumuri abantu benshi ugaruka bwinshi warabereye urumuri kandi ikindi cyanjyoheye ni uko wumva ntabyigungira ko ahubwo agerageza gufasha abandi urwaruka icyo ni cyo kintu cyiza cyane dukunda kubura pe urwaruka ariko turatangura usanga n'ufite ibyo ashoboye atakwereka cyangwa atagufasha atiya konkiranse yaba byashoboka sinzi yuko ntushobora kuronka inimero ziwe kubera nk'izo mu burundi ntabyo ntaho ndabibona cyane usanga umuntu araguye imiryango akagira imiryango myinshi kumbure rero tukavugana kumbure ugasanga turatezanyije imbere ubwo ni nabitwemerera turaza kureba uko tuziguha
murakoze urakoze cyane patrice keretse niba hari icyo bashaka kongeraho mu gusoza
mu gusoza ni ukumubwira ati babandanya agira kuraje kabisa imana inabimufashemo atera imbere gusumba murakoze urakoze cyane asumuta umvise inshuti yawe patrice
arakoze cyane
hari ikintu waba uzi se wamubwira hari uwo muntu ukora inzoga mu bijumba hari uwo wabuze
yego arahari arahari n'urubyiruko mugenzi wanjye ndetse turanabana arahari yakorera imisanzu ubwo ni ukuzareba rero uko watubwira uze kutubwira niba dushobora kumuha telefoni yawe nyuma turaza ubwo hanyuma arifuza ko mwaza mwazungurana ibitekerezo
nta kibazo muze kurimo
twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje uwo tugezeho noneho ni uwitwa sharire sharire uranyumva
ndakumva kaze ku ijwi rya amerika
ndabakurikiye ubwo nagira ngo ntange nk'igitekerezo kuri uwo muntu wakoze umushinga wo gukora divayi kuri muri beterave nkaba nagira ngo yenda kuko akorana n'abahinzi bakazareba ukuntu yenda bahinga igihingwa cy'imizabibu n'ubwo mu rwanda yenda tutazi nimba yahera cyangwa yakwera bakazagerageza nimba yakwera nawe akareba ukuntu yabikora umushinga we ugatera imbere numva agerageje bakareba ko yahera mu rwanda bakabikora byaba ari byiza najyaga nyibona mikeya mu gipadiri sinzi niba bakihinga
urumva ko mu rwanda yenda ishobora kuba yahera akoze umushinga ukaguka byaba ari byiza
reka tumubaze twumve asumuta wahisemo gukoresha beterave waba wari wabanje kureba watubwiye ko ari uko wabonye zari zihari aho ngaho hari ubwo wigeze utekereza no ku mizabibu waba uzi niba ishobora kuba yakwera mu rwanda cyangwa yaboneka ku buryo buhagije
iraboneka iranera mu rwanda kuko hari ahantu mu gakenke bayihinze kandi irahaba ariko ntabwo nigeze nshaka gukora divayi y'imizabibu ahubwo nashaka gukora ikintu kiri cy'agashya kiri inovesheni niyo mpamvu nahisemo gukora divayi ya beterave niyo yonyine mfite ubu nsigaye nkora n'iy'inanasi ariko iya beterave niyo nibanzeho cyane watangiye y'inanasi
nayo natangiye kuyikora iri hanze ku isoko ubwo ni divayi ukoramo cyangwa ni umutobe gusa
oya nkoramo divayi
nazo inanasi nazo urazibona zihagije
ndazibona ngenda nkorana n'abahinzi bambazi ndazibona
garuka ku murongo neza kuko twari tukubuze ijwi ryawe ntabwo ryari ririmo gusohoka neza none uzakomeza gukoresha ibyo bihingwa byombi inanasi na beterave muri ibyo bikorwa byawe urimo ukora urabiteganya mu kwagura uruganda rwawe
mu kwagura ndashaka kuzakora n'indi divayi ya wotameroni nkaba nakora na konsire ya beterave nibyo ngibyo numva nshaka kuzongeramo mu mushinga wanjye ariko ntabwo ntekereza gukora ku mizabibu kuko hari abandi bayikoraho no hanze niyo bamenyereye cyane gukoresha
wowe ushaka agashya
ushaka agashya nuko nuko ni byiza cyane twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
radiyo ijwi ry'amerika twongere tubaha ikaze abagitangira kutwumva turi mu kiganiro muri isanga aho tuvuga ku byerekeranye no kwihangira imirimo cyangwa se bya bindi bavuga made in rwanda ibikorerwa mu rwanda turi kumwe na asumuta uwamariya akaba akora divayi n'umutobe akoresheje beterave ubu noneho ngo atangiye no gukoresha n'inanasi agakora umutobe na divayi twari ku murongo wa telefone rero twakira abakunzi b'ijwi ry'amerika batandukanye ariko no kuri facebook hari abarimo kutwandikira nk'uyu rutagerura john aravuga ati divayi akora turayikunda kuko ni nziza ku buryo butangaje ahubwo ntabwo ihagije kuko usanga ikunzwe birenze birenze ubushobozi bwe wari wamaze kubitubwira rero utari watubwiye ko divayi yawe ikunzwe watubwira impamvu abantu baba bayikunda kurusha iy'imizabibu yaba irimo agasukari yaba kaba karimo gake biringaniye akarusho ufite na kahe
ntabwo ari uko irimo isukari kuko beterave ubwayo ngira ngo muzi ko bayikoramo n'isukari nayo ubwayo iba iryohereye nkoramo divayi iri itaryohereye iri durayi impamvu rero ikoranye ubuhanga ikoranye ubuhanga no kuryoha abantu benshi impamvu bayikunda kuko irusha ziriya ziva hanze kuryoha ziriya za south africa nizo tumenyereye mu rwanda iyanjye izirusha kuryoha
cyangwa ni ukubera ko ubundi hari igihe bajyaga bavuga ngo igiturutse hanze ukabona bagiha umwanya urenze w'icyakorewe mu rwanda byaba ari ubu ngubu byaba byaratangiye guhinduka abantu bamaze kumva ko ikintu gikorewe iwabo ari ikintu bagomba guha agaciro bakagikunda bakanakigerageza mbere y'uko kwitabira ibituruka hanze
batangiye kubyumva mbere ntabwo abantu bumvaga agaciro k'ibikorerwa iwacu ka made in rwanda ariko batangiye kubyumva ariko ntabwo ariyo mpamvu bakunda divayi yanjye kuko abenshi bayinywa bambwira ko atari njye nyikora nyivana hanze nangiza nkayifunga mu macupa ariko siko bimeze natwe abanyarwanda tugeze kure tubasha kwihangira ibyiza kandi by'iwacu bivuye mu by'iwacu
twakire ku murongo wa telefone edi uranyumva edison ni edison ye urahagana he
ndi bujumbura mu burundi nagomba ushimire cyane uwo asamuca ubona by'ukuri mu bakenyezi tuzi neza yuko bashoboye ariko ni bamwe bamwe bashobora kuba batabiriza ariko wewe ibyo byose yarabirengeye nagomba ndamwibarize ko twese ugiye kuraba uburundi ukaraba n'u rwanda twese tuvuga ururimi rumwe mbere n'imihango imwe turayitangiye ubwo bumenyi iyo yararahuye cyangwa iyo yararose yoba akeneye ko n'uburundi imenya na rigata ndetse n'ibitoki tukagira n'amananasi tukagira n'ibindi bintu byinshi imana yaduheje ati amakamwifuza n'umwaka mushaki kandi neza ye hanyuma icyo wifuzaga ntabwo nagisobanukiwe neza
icyo nifuza ntabe nimba ubwo bumenyi yoba yararonse nta kuntu yobuhereza ko n'abarundi kugira ikigo kiwe cyagutse na dufise ibitoki tukagira amananasi tukagira n'ibindi byinshi
uragira ngo abe yabungura ibitekerezo ku buryo namwe mwabikoresha cyangwa se yaza kubagurira n'ibyanyu kugira ngo abikoreshe
eka no kutwungura ibitekerezo apana kutugurira gusa no kutwungura ibitekerezo gusa
birarenze ibyo arimo akora ariko ababwiye uburyo mushobora gukora mukishangira umushinga byaba byumvikana ariko kujya kubabwira uko mwakora nk'inzoga mu bitoki n'ibiki byose mufite ntabwo ntekereza ko ari we wabagira izo nama reka muhe umwanya kwibwirire niba warangije igitekerezo cyawe yewe urakoze cyane edisoni arakoze cyane edisoni ibyo kubungura ubumenyi nubwo nkora ibingibi ntabwo nabikoraho ubushakashatsi bwimbitse ariko nteganya ko kuko nanjye ndacyarimo no kwiga ntabwo nari nabirangiza nteganya ko igihe nzaba narangije kubyiga noneho mbifiteho amakuru byose kandi neza nzashinga ishuri ryigisha kubikora nzashyiraho itangazo nawe azabibona
ubwo ryigisha gukora ibiki
ryigisha gukora ibintu by'inzoga
inzoga izo ari zo zose
izo ari zo zose kuko ikintu cyose gishobora kuvamo gishobora kuvamo umutobe kiba kivamo n'inzoga kandi nziza nta mpungenge rero hari uwigeze kuvuga ati wowe byibura ufite n'ubutwari bwo gusangira ubumenyi ufite n'abandi nta mpungenge ufite ko numara kwigisha abandi benshi isoko ryawe bazarigutwara ko mu bucuruzi niko bimera
kuko burya mu buzima nemera ko imana itaguhaye ntawaguha kandi iyo umuntu urumva nko mufite ikibazo cyo kudahaza isoko mfite nk'undi muntu ubasha kubikora twabasha gusangira n'uri ya masoko rya soko tukabasha kurihaza ntabwo rero kubihisha kubimwigisha ntabwo ntekereza ko yagenda agakora ibindi n'ababikoze ni byiza kandi ni n'umugisha ntabwo byambuza isoko nuko nuko ni byiza jean claude nawe hari igitekerezo cyangwa se ikibazo yifuza kukubaza jean claude uranyumva jean claude turi kumwe ntabwo nzi ikibazo kibaye kuri telefone kuko baramufite ariko ntabwo arimo kutwumva ubwo telefoni ye ishobora kuba icitse reka twiyakirire ezekiyeri ubwo yenda jean claude araza kugaruka ezekiyeri wowe uranyumva
ndabumva cyane urahagana hehe
ndi mu kayanza mu burundi ni mu kayanza se mwifashe mute
turashima no kuri imana twavura akarara nuko hanyuma rero igitekerezo cyangwa ikibazo ufite
ikibazo ufite abajene ongera ijwi ariko
abajene bamusanga musanga dusanga sanga zuku baranyumva oya ongera ijwi ngo abajene mufite iki
sanga benshi bumva ko bubaho bari ariko ariko rero ikibazo babaho bageze gute ntabwo ijwi ryawe ryacitse babaho bashaka gutera imbere
ni na byiza ariko ikintu cyose kigenda kizana ubu ntanyumva oya kom- komeza we- wa- ubanza niba ari wahagaze simbizi ariko komeza utubwire
usanga iki- usanga ikibazo cyane ari uburyo Mhm.
ntagire ndamubaze uti none ko yagize uruganda urwo ruganda yoba we yatanguje gukora nk'uburyo bungana gute kuko benshi abageni bavuga ati uruganda ruba ruhagaze muri za miliyoni za miliyaridi murantegeye murankumva Eh, turakumva Wa- wakurikiye ikiganiro kuva None- dutangira
Ndaji- ndagifatiye hagati wabyifatiye hagati icyo- ni uko icyo kibazo yari yagisubije yari yavuze ukuntu yatangiye uburyo yatangiye n'amafaranga make cyane yatangiranye n'uku- n'uburyo yayabonye
kugira ngo Ye- dufate dufate Mm.
hagiye iyo poroje narigeze kuyigabanya nsanga nkasanga ahanini ikintu kitasigaye gifata ahanini usanga ari amafaranga turabona ko zijya nzoga zijya nzoga zifite ubona ko bazifuna
Telefo- ayo mashini rero kugira ironka iyo mashini yo kugira ironka ni amafaranga baza ko rero we ushyira mu majambo makeya kugira natwe twiteze imbere ko burya gu- se- iyo uteteje ugatera imbere urateza imbere n'abandi utanga akazi Eh, wari uvuze ko hari wari- em, telefone yawe imeze nabi ariko wari uvuze ko hari ibin- igikorwa watangiye Eh, telefone noneho ngo iranacitse ya ezekiyeri Um, ibyo byose twizere ko yaba arimo kutwumva muri makeya asumuta wa- babwira uburyo ngo watangiye kugira ngo ababa bata- batakurikiye kuva dutangira ba- bagire bagireho igitekerezo cy'ukuntu wabigezeho
Ah, numvaga ikintu abaza cyane ashaka kumenya uburyo kinatangiye mu bijyanye n'amafaranga Amafaranga, mm.
n'igishoro Mm.
ariko burya ikintu nabwira abantu bose bateze amatwi ni uko igishoro cya mbere ni mu mutwe ntabwo ari amafaranga igishoro cya mbere ni mu mutwe iyo ufite mu mutwe igitekerezo cyawe wagitekereje umushinga wawe ukawiga neza nicyo gishoro cya mbere rero ntangira nari nababwiye ko natangiriye ku mafaranga ibihumbi makumyabiri nayo nakuye mu kidini aho nizigamaga buri cyumweru ibiceri bibiri by'ijana magana abiri buri cyumweru nkaba nabwira n'abandi bose ko bajya bizigama haba ijana haba magana abiri hagera hakagwira Mhm. Ye, mbe- m- mbere y'uko tugera ku bandi barimo kuduhamagara dufite akabazo ka telefone ariko nagira ngo nkubaze watubwiye bimwe mu bibazo ugira watubwiye ko hari ikibazo cyo kudahaza abakeneye umutobe wawe abakeneye divayi yawe uretse icyo kibazo hari ikindi kibazo waba ufite
Ah, uretse icyo kibazo ikindi kibazo mpura nacyo ni ikibazo cy'amapakegingi mu ndimi Gu- z'umukinyarwanda gushyira mu ma- mu maka- mu makarito cyangwa mu mapaki ibyo Eh, ugurisha
gushyira mu maka- mu makarito cyangwa mu macupa Mm.
nacyo ni ikibazo kikunda kungota ariko ndimo ndakora nagiye muri kenya ndimo ndakorana nabo ntabwo biba byoroshye ko kugira ngo ntabwo bagura kontineri imwe cyangwa ibiri munsi ya kontineri kandi ku bushobozi bwanjye ntabwo nabasha guterura kontineri eshatu ariko nacyo ngenda ngikemura busiga- gahoro gahoro ngerageza kujya ahandi nabasha kubona amafaranga Mhm. Ye. reka tu- nsabe ku buhanga bw'ibyuma bad- badushyiriyeho akaririmbo ubashe no gusoma ku mazi uruhukeho gatoya hanyuma ubwo dukomeze
ibyaremwe byose mu isi ntacyo byakoze ntacyo byatanze ngo bibe uko biri ngo bise uko bisa Mm, ibyaremwe byose byo mu isi ntacyo byakoze ntacyo byatanze ngo bibe uko biri ngo bise uko bisa mu kuvuga umuntu si we atura igitsina si we ahitamo ninde yongera ubitanga n'umuremi w'isoko rya byose umukenyezi ndabivuze n'ingomezi zaremeye mu buryo butangaje si cyo mvuga nanje ndaje Oh, oh, iyo, iyo, oh. Ndi umukenyezi ndaje nzanye ibuye ryo kubaka iki gihugu canje mu butunzi mu kibano no mu ntara nanje ndaje ndaje nzanye ivyiyumviro birashe ngo twese hamwe tubashe gusenyera ku mugozi umwe muri byose na hose umukenyezi afata ikibanza ndi umukenyezi ndabivuze n'inkomezi zaremwe mu buryo butangaje si cyo mvuga nanje ndaje
cynthia ati ndi umukenyezi ndi umukenyezi nzanye ibuye ryo kubaka igihugu cyanjye asumuta nawe asumuta uwamariya nawe uzanye nubwo utaraba umukenyezi ariko uri umwari kandi nawe wazanye ibuye ryo kubaka igihugu si igihugu cyawe cyonyine ni n'ibihugu bindi ha- hari abanyarwanda n'abarundi bumva ibyo urimo udusobanurira ahangaha ndibwira ko bari bukuremo inama za inama z'ingirakamaro rwose zizabafasha kugira ngo nabo biteze imbere biyubake bubake ibihugu byabo Ah, nagira ngo twongere dusubire ku murongo wa telefoni hanyuma twakire jean claude ah, jean claude telefoni ye yacitse mu kanya mm, bambwiye ko atari yagarukaho ariko tube duhaye umwa- umwanya eric eric uranyumva
ngenda kumva ndakumva ye urahagana hehe
ni i kigali mu rwanda ye kigali mwiriwe neza mwabonye akavura namwe
yego twabonye akavura kaguye nuko nuko ye igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
Eh, ndashaka kubaza uh, umwari wacu Mm,
kugira ngo agere kuri ibyo byose yaba yarahereye kuri kapitali ingana gute cyangwa yaba yaratangiriye kuki mbega nicyo kibazo nashaka kubanza kumubaza mm, yari uburyo natwe yakivuze dushobora yari yabivuze Mm, nibo bamaze kubisubiramo
Eh, buriya na- ntabwo nari ndi hamwe na radiyo ntabwo nabyumvishe ariko nanone nkongera nkibaza ese porodi yiwe ibona abakiriya cyane Ba- irakunze atangiye no kugemura no hanze y'igihugu Mhm. yari yahavuze naho
Eh, naho yahavuze Eh, naho yahavuze aho agemura harimo ah, muri mozambique ah, no- ye- no muri congo aho ni hanze y'u Mhm.
rwanda Eh, na- ntacyo reka u- ubwo ni- rangiza igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo hanyuma ubwo nihaba hasigaye akanya araza kongera kubwire
okay sasa ntacyo eh, we ntabwo mukomeze mubaza abandi nanjye ndakomeza nkurikirane ndamubaza ku yindi- ku yindi ku yindi ku kindi cyiciro Mm, mfite impungenge ko utaza kubona umwanya uhagije wo kugira ngo uze kubaza kubera ko turimo dusigaje iminota i- ha- hafi i- itanu yine gutyo kugira ngo dusoze ikiganiro okay sasa Eh, ari- kugira ngo noneho eh, yaduha ngewe yampa ubw'umwihariko ngewe yampa aderese yiwe Mm, nanjye nkazakora visite nkamusu- nkamusura nkagira nanjye ubundi bumenyi nanjye nakura aho ngaho kuko na- tuba dukeneye no kwiteza imbere natwe twumva abantu baho ngabo ngabo mm, ye Eh.
ndamuha umwanya rwose ayiguhe hanyuma urakoze cyane Eric twakire na nsengiyumva nsengiyumva nawe urahari
karame karame yekomera urahagana hehe
derike nsengiyumva i kigali banje gusubiza umutumirwa imyifurizo y'umwaka mushya icyo namubaza ese nkatwe b'urubyiruko twabasha kugira amahirwe yo kurangiza amashuri araduteganyiriza iki ese yatugira iyihe nama ikindi cya kabiri mumumbarize mumumbarize abakozi babasha gukoresha mumumbarize n'amasoko abasha guhaza afite kugeza ubu ikindi cya kabiri mumumbarize imyaka afite kugeza ubwo ni ibyo bibazo nashaka kuba namubaza
urashaka urashaka agatelefone nawe numvise uri umujene ubwo ubundi imyaka y'abagore cyangwa abakobwa ubundi baribanga ubwo sinzi ubwo ashatse arabikubwira barakumverega
mu munsi abiri numba ashobora kumpa aderese ziwe ku buryo twabasha kuba yatugira inama mu buzima bwa buri munsi atwereke n'ibigo na bimwe twakifatikanya byabasha kuba byadufasha mu kuba twakiteza imbere
ikibazo cyawe gihuje n'icya eric nsengiyumva urakoze reka ubwo abasubize noneho mbere y'uko dusoza asumuta aderese cyane abakozi nkoresha nkoresha abakozi umunani bahoraho nta mfite n'abandi bampigira ni abantu ntabwo dukorana buri munsi nkajyana koperative nawe turakorana kuri bankingira y'urubyiruko mirongo ine nayo nashyizeho ari nacyo kibazo yabajije ngo urubyiruko mbateganyiriza iki mbateganyiriza nabo kubafasha kugira ngo nabo bagere ku nzozi zabo abo mvugana abafite umwete wo kujya mu kwihangira imirimo aderese yanjye mba nkorera rubavu mahoko nimba ari mu rwanda arahazi ageze mahoko nkorera imbere ya banki popirere amfashe na banki popirere ari mu rwanda ari i kigali
yazagera rubavu akandeba hanyuma mugenzi we wundi wabajije hanze y'u rwanda aho nkorera ntahavuze afite ikintu ashobora kongeraho nkorera no kuri made in rwanda online aho abantu bari i burayi nabo barekaramaga wayini yanjye badashobora kuyibona nabo bashobora kujya kuri made in rwanda online uhita ukibonamo wayini yanjye noneho ugatanga komande ukishyura aho waba uri hose niyo waba uri mu rwanda tuyikugezaho iwawe mu rugo
divayi yawe ariko ifite izina waribabwira kugira ngo bashakishije bamenye n'icyo bashakisha
divayi yanjye yitwa karisimbi wayini karisimbi wayini ubwo umuntu agiye muri google agashakisha yayibona
yayibona
rwose reka nguhe amasogonda dusigaranye ugire icyo ijambo wageza ku batwumva mu gusoza hanyuma ubundi ubwo tuzongere tukore ibindi biganiro utaha
murakoze nabashimira cyane umwanya mwamaye kandi nkabwira n'abatwumva ko nabashishikariza kuba bakwitabira kujya bagura ibintu bya made in rwanda bikorerwa iwacu kuko nibyo biba ari byiza bitaciye mu nganda bifite wa mwimerere kandi biba bifite biba biri kuri bimwe na bimwe biva hanze ntibafite ibiva hanze aribyo byiza kurusha ibyacu ibyo ngibyo murakoze urakoze cyane rwose asumuta wa mariya ukomeze iyo mishinga yawe imana izagufashe uyitunganye neza n'izo nama ukomeje guha urundi rubyiruko kugira ngo rwiteze imbere turabigushimiye cyane by'umwihariko hano kuri radiyo ijwi ry'amerika tugushimira cyane uyu mwanya waduhaye nkaba nshimira rero n'abo twari dufatanije ku buhanga bw'ibyuma keri nashwane na inosa kimenyi mbifuriza mwese mwese eugenia mukankuse hano mwari kumwe muri iyi saha mbifuriza mwese kugira ibihe byiza mugire amahoro iwanyu
iki gihugu canje mu butunzi mu kibano no mu ntara nanje
mubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika